hello welcome to my channel jedidiah morin is my name jedidiah morin na be my name um, if na today na you dey see me i say kpoko for you i wan greet you as we worry dey greet i say kpoko for you we are welcome you go do me a favour just help me eh? you see that subscribe button wey dey for under this video just help me touch am knack am gbagam so that anytime i upload video you go be the first make you see am so na wetin dey go on between pastor chris oyakilome and one nigeria youtuber wey dem dey call somaku somaku na nigeria youtuber e dey stay for highland um, na one of my favourite youtuber wey be say i dey watch well well she be part of the persons wey be say e come even inspire me so that make me sef because i like the way dem dey do this their youtube now i say ah make me sef follow dey do my own too so i like am well well i be one of her subscriber i no know whether she know me but at times i dey send her message she dey reply me so um, na the thing wey be say e dey happen for some time for inside this uh, our youtube community na say e make i bring come so uh, pastor chris e get one video wey be say be, but before i go go on with that uh, matter of uh, um, somaku and uh, pastor chris i bin want i want to say something you see em um, e get one people wey be say bible the the one by one uh, persons for for bible wey dem dey call Berean christians bible record those christians say them be wise christians you know why because anytime wey be say the apostles dem preach the word of god finish eh those set of christians dem go go use their dem go go use their onyokometer dem go go use their torchlight torchlight the word wey be say eh apostles dem preach for the for church dem go go use their onyokometer onyokolize am torchlight am to find out whether this thing wey this um, apostles dem dey preach whether e correct so bible come record those those set of Berean christians say dem be wise christian so as christians if we want to be as wise christians no be everything wey be say e come out from pastor mouth or when pastor dey for altar dey preach na you go just take like that hook line and sinker you no go do your research as a christian you suppose to dey do your research go and search whether this thing wey be say this pastors dem dey preach whether e correct whether na true so na so why na the reason why be say bible call those burial christians say dem be wise christians so why i dey talk this thing be say at times when person go talk about all these men of god some people go carry am for their head personally take it upon themselves they they even dey stigmatize you look you talk say you be antichrist because of say you you hear your you hear your own opinion na so when i talk about this busola and timo dakolo matter when i say i really um, commend Bus uh, bukola busola i mean for coming out to speak the truth i say the reason why i, I commend her be say e go make other people wey be say they don fall victim go come out come talk my colleague for office say when he lis ten that thing say was she was so pissed, off say she just get angry i say sure why me i no go talk that kind of word because so people wey be say they don fall victim so make everybody quiet say because of say na man of God. So all those kind of people. You see, the set of Christians where we say I hate that is I know are they fear most and eh? where we say that we are not too like But now those ones where they don't allow themselves to be brainwashed by pastors. They brainwash them. Anything when we say pastor, they just carry their brain, dash pastor. They go go church, pastor go go brainwash them. They go just believe everything like that. They don't go even go sit down, make research to know whether this thing, where this person even talk, not truth. all those set of christians i know like i know they also they like the way that they behave i know go talk say i know like they i know like the, their behaviour so bible if bible fit say this Berylian christian say them wise we will be where we say we know we go search the word of god to see whether all this thing where this men of god you know how many houses you know how many people where we say this men of god they don't mislead so when people they come at now can't talk people go dey verse. una una go just idolize man of god man of god don't turn to idol if you talk about am you don turn antichrist so wetin happen between uh, this uh, pastor chris and somaku be say um, pastor chris preach one uh, one video like that wey go viral when he talk about women for that in in, in preaching he talk he say woman uh, women say no, god no get plan for the beginning when he dey do the, when he dey create the heavens and the earth women no dey for the original plan for to to exist say god no plan say He go create woman He say na later later na He come just come create woman so say god uh, women no dey for the original plan na him some akoko say na lie He say when um, uh, they create when god create heaven and earth when he create animals create he, he create animal male and female and that thing when He dey in between uh, adam leg wetin He wan take am do no be when uh, no be to uh, reprocreate no be to born no be to go into the one and multiply He say so dat eh, thing is wrong He say god get plan for to create a woman I make am put prick for adam leg so that they go use and take bone. They go use and to multiply into the world according to waiting bible tell us He say that preaching wrong e say eh, pastor chris come talk about eh, say um, women suppose the the say women eh, men na master to woman say so that place no work at all say woman no be master for that aspect of whether man na woman and na master this marriage wey you dey see so anything wey work out for you na you go follow my husband no go want me to call am masters master he no go want me make i call am master because the relationship na husband and wife matter so but um some people disagree with that chapter of when uh, pastor chris say um, man na masters say because he don go search the whole bible search say no see where man take be master say she disagree with that aspect He come say uh, pastor chris come say immediately he say um, na woman na get na suppose to go um, study the man very well na suppose to understand the, the man very well Nipa um eh, um eh, Somaku come quote chapter uh, Bible for First Peter chapter three verse seven. He say that thing is wrong. He say because Bible say make uh, men treat their wife with understanding. He say so now men na supposed to understand their wife very well. So many many things wey be say this man talk wey be say this girl disagree and as she dey disagree she dey bring out uh, Bible scripture to back am. So the thing no go down well with uh, Pastor Chris na pastor chris come write to youtube say make dem take down her channel dem come really take down the channel so but she dey try to rectify am very soon dem go bring up the the video back i mean e say make dem take off the video not her channel dem come take off the video it but dem dey rectify am say uh, very soon dem go bring back the video so wetin i wan talk be say pastor chris as um, um, tomaku come talk her own wetin you go talk be say you go come come do your own counter her own talk but for you to write give youtube say make dem take down the channel e come be like say you dey try to conceal the truth or maybe wetin somehow could preach true true na true so you no wan make people hear and i make dem you come say make dem take down her video so yeah, somehow tomaku come dey talk say uh, pastor chris say if um, um, woman no obey im husband say her beauty go just disappear na some people say na lie say nothing like say her beauty go disappear say because if um, um, man like woman as he see woman he fine finish he go he come the woman fine he come go toast am come marry am keep for her say if woman decide to hear her opinion or disagree for something no mean say her beauty go go just disappear say so this kind of uh, say this kind of preaching na preaching wey be say e dey stir violence against women say if a man watch that kind of preaching finish he go come go dey want to be lord over im wife He say so that kind preaching e no e no work say no he say na im make am say the all the thing wey be say pastor chris talk no make sense say e no agree with am so he come still talk say pastor chris say uh, if husband and wife dey for meeting um, husband talk woman go want to say eh, i disagree i disagree say okay if you no want make the woman hear her opinion for the meeting why you invite her why you allow her to be in the meeting he say so all those kind of preaching na preaching wey be say e dey bring violence against women say he no agree with am say so na wetin somaku talk for the preaching wey be for the video wey be say dem take down so na the thing wey be say dey go on for youtube be that now say make i carry come my country people this video wey i do i no do to take condemn any man of god i no do to take condemn somako i no do to take condemn anybody but my take be say as christian as christian make well not be everything where we say pastor preach now we will we go just take like that go and do your research know your god for yourself know the word of god by yourself Don't be brainwashed by any man of god Now so the thing just be so she can't even talk say um, she say um, all this thing where we say this man of God they where we say people will want to the idolize man of God, if e they make them they get pride. That pride then they take and they enter marriage. Before you know, they will come they expect their wife to come they do them the way a church member they do them. So if the wife no can do like that, you e go come they answer say the wife no they submissive. Say because the way then they do they worship all these men of God, they idolize them. The thing they give them pride too much. Say the pride then they take and they enter marriage. So now waiting so Somaku talk for her video e no go down well with pastor chris na im dey take down the video but then they rectify the video very soon The video go come up again so my country people, na this one now I say make i chook mouth put abeg more we continue this discussion make you anything wey be say you wan talk concerning this my video talk am for the description i mean for the comment section abeg make una still dey like this my video so that youtube go start to dey upload my video small small so that make my channel come dey even dey grow thanks for watching god bless you.